ఇది నీ Rajesh Vijay America ijwi rya amerika rirabandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu 71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed. A flash of light.
uwo ni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama avuga ku nkurikizi ziteye agahinda za bombe atomike amerika yakororeye ku gisagara cya hiroshima mu gihugu cy'ubuyapani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine na gatanu iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu ihimbazwa ry'umwaka urangiye perezida wa nigeria muhammadu buhari ashitse ku butegetsi n'ikibazo cy'umutekano w'abanyafurika bari mu buhindi turayagaruka ko mu kanya gatoya amakuru rero eh, tubafitiye amatati yerekeye umutungo wa nelson mandela yatorewe inyishu hafi y'imyaka itatu inyuma y'uko yitavye imana nivyo dushikirizwa na rosine munezero
mu bagize amahirwe yo kuronka uwo murage harimwo uwahoze ari umudereva w'imiduga umunyesuku wo mu nzu hamwe n'uwukorera amashurwe uwo murage ukaba wagabuwe atantanjya wangura nelson mandela akaba kandi yarasigiye amahera umutambukanyi wiwe uruvyaro rw'iwe rwose gushika kubuzukuruza naho batashoboye kuhashika bose muri ivyo birori bakazoronswa uwo murage wabo biciye mu buhinga bwa none mu ngurukanabumenyi Dickeng Museneke uwari ajejwe gushikiriza uwo murage akaba yahakanye inkuru zatangajwe n'abamenyeshamakuru zivuga ko uwo murage wateye impari mu muryango yavuze ati naho byatangajwe cyane mu bimenyeshamakuru nta mpari zabaye mu muryango kubera igaburwa ry'uwo murage ati ahubwo umuryango waradufashije muri icyo gikorwa umuryango wagumye wiyunze ati icyo kintu cyabaye iteka ku mushinga ntahe nelson mandela mu kugaragaza urukundo yari afitiye umuryango n'urukundo umuryango wari umufitiye nelson mandela azwi kuba yari umuntu ashira imbere cyane imbabazi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi yamaze mu ibohero ahowe kurwanya akarenganyo muri afurika y'epfo akaba muri uwo murage ataco yahaye umugore wiwe wa kabiri wini madikizera mandela bari bahukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu igihe mandela abaye umwirabure wa mbere mu kurongora igihugu ca afurika y'epfo naho bagumye ari abagenzi wini mandela akaba yari yitwaye muri sentare aburanira inzu bari basangiye na mandela igihe yari mu ibohero akavuga ko igihe yayegukira yari yubatse biciye mu mategeko na nelson mandela yaba wini mandela yaba grace machel uwahavuye yubaka na mandela ubwa gatatu nta n'umwe muri bo yitabiye ivyo birori vyo gushikiriza ku mugaragaro uwo murage
urakoze yari rosine munezero tubandanye amakuru eh, tubafitiye barack obama yabaye perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika ari mu mabanga yiwe agendeye igisagara ca hiroshima ivyo vyabaye uno munsi kuwa gatanu hiroshima ni igisagara aho indege y'abanyamerika yakorereye bombe atomike ya mbere ku isi ku itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi- umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu mu misi ya nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose 71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky. and the ati world was haheze changed.
imyaka mirongo irindwi n'ibiri mu gitondo c'umunsi aho ijuru ryari rimeze neza urupfu rwarihaye inkumbi rurisasira abantu mu gisagara ca hiroshima ruvuye mu kirere Means umuriro warahoneje abantu mu gisagara ca hiroshima ivyabaye vyerekanye ko abantu bafise uburyo bwo guhonya abandi perezida obama avuga ko baje kunamira abapfuye ivyo yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe bombi bashize urugori rw'amashurwe ku cibutso c'amahoro perezida obama yatangaje ko bategerezwa gukura ikigwa kuri kahise avuga ko bategerezwa gukora ku buryo butandukanye kugira batume bubabare nk'ubwo budasubira kuba inyuma y'uko perezida obama ashikirije ayo majambo yaramukije abarokotse mu gisagara cya hiroshima bari mu birori byo kwibuka ibyabaye ku itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu perezida obama yaramukanije n'umuntu umwe ageze mu zabukuru yarokotse yari yarengewe no kubona ashobora kubonana na perezida obama kazim umunyeshuri w'umunyanigeriya yakubiswe icuma mu bumanuko bw'igihugu c'ubuhindi uno mu- ejo kuwa kane ivyo bibaye indwi imwe inyuma y'uko umunyeshuri w'umunyekongo akubiswe gushika hapfa ku mugwa mukuru new delhi kazim umunyeshuri w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yiga ku ishuri kaminuza nizam college izina ryiwe rya nyuma ritatangajwe yakubiswe yakubiswe n'ububanyi inyuma y'uko bateranya amajambo ku byerekeye ikibanza cyo guhagarikamwo imodoka naho igipolisi cyo muri icyo gice kivuga ko ibyo bitatewe n'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba mu kuvuga ko ahubwo byatumwe no kutumvikana ku byerekeye ikibanza cyo guhagarikamwo imodoka ibitero ku banyafurika byabaye ndanse mu gihugu cy'ubuhindi ivyo bikurikiye ishwa rya masunda kitada oliver umunyeshuri w'umunyekongo w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yaramaze imyaka itandatu aba ku mugwa mukuru w'ubuhindi new delhi abantu batatu bamukubise bamuteye ibuye mu mutwe oliver yasandavye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze babiri mu bikekwa baratawe mu mvuto yamara ugira kane ntarafatwa mu kwezi kwa kabiri umupfasoni w'umunyatanzaniya yaratewe arambugwa impuzu aturigwa n'umugwi w'abantu mu gisagara ca Bangalore ivyo vyatumye ikibazo uh, cikumira n'ubwicanyi ku gitigiri gitoya c'abanyafrika bari mu buhindi kija ahabona sentare mu gihugu ca uganda yakiriye umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwose abantu batanu ku bitero vy'amabombe bagize mu bibanza aho abantu bariko barorereramwo igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru na rugby ku mugwa mukuru wa uganda kampala ivyo bitero vyahitanye abantu mirongo irindwi na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umucamanza alphonse owini dolo yasomye urubanza rw'abo bantu no musi wa gatanu umunsi umwe inyuma y'uko asanze abo bantu bagirwa n'iterabwoba n'ubwicanyi abantu babiri bagirwa n'ivyaha nk'ivyo baciriwe umunyororo w'imyaka mirongo itanu mu baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose harimwo umunyauganda isa ahmed luyima umucamanza yavuze ko ariwe yateguye ibitero vy'amabombe vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abashikirizamanza bari barondeye ko abo bantu baciga urubanza rwo gupfa yamara umucamanza alphonse owini dolo ntiyabonye kubacira urubanza rwo gupfa ko ari ico vyohindura mugwi al shabab wari yitira ibitero vy'amabombe vyo kw'itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi vyagizwe ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu buriro n'ikibanza abantu barorereramwo urukino rwa rugby ku mugwa mukuru wa uganda kampala aho urukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru rwariko rurerekanwa kuri televiziyo radiyo ijwi rya amerika washington dc iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibacikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu action aid ryatanguje umugambi uzomara imyaka itanu ugenewe kongereza agaciro imirimo ikorwa n'umugore wa ruguru ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kabowe ubuhamya butangwa n'abagore b'abanyarwandakazi bo mu cyaro bugaragaza ko abagore bakora imirimo mirongo itatu n'umunani ku munsi uhereye igihe babyukira mu gitondo cya kare ukageza baryamye saa tatu z'ijoro uyu mwitozo bakoze bafashijwe n'umuryango action aid waje kubagaragariza ko abagabo bo bakora imirimo umunani gusa iyi mirimo yabaruwe abagabo n'abagore bagenda bavuga buri wese icyo akora kuva abyutse kugeza agiye kuryama iyi mirimo inyuranye abagore bakora ku munsi abagore ubwabo bavuga ko iyo bayirangije bibagora kuba bagaragaza umusaruro w'icyo bavanyemo kandi ngo baba bavunitse madamu niyo nambaje natoriya wo mu murenge wa muganza mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo arasobanura uko akoresha umunsi we kuva abyutse kugeza agiye kuryama guhera mu gitondo mbyutse hariho kubanza gushaka amazi amazi wayazana ugateka igikoma hariho no guteka n'ibiryo byoroheje gutunganya abana kubajyana ku ishuri gukubura nkaza nkajya guhinga harimo kwahura amatungo nkagenda nkahinga nkatera gutaha nkaza gutaha n'aya matungo nza kuyashakira n'ubundi bwatsi harimo kujya kuzana andi mazi amwe ya mu gitondo yashize hari uguteka ibya nimugoroba hari no kongera gutunganya abana ndabara nsanga imirimo nkora ku munsi ari imirimo mirongo itatu n'umunani umugabo narabaze nsanga akora imirimo umunani umugabo akora imirimo yinjiza ya mirimo mirongo itatu n'umunani ku ijoro yambaza ati wakoze iki nkasanga ni imirimo ntari bwerekane mu ntangiriro umuryango action aid watangiriye uyu mushinga wayo mu gace ka gisagara na nyanza ni hose ni mu ntara y'amajyepfo umushinga watangijwe kuri uyu wa gatanu ugiye no gufasha abagore bo mu karere ka karongi musanze na nyaruguru abashyira mu bikorwa uyu mushinga bavuga ko mu ntangiriro abagabo babanje kugora abagore babo ndetse bakababuza kujya kwifatanya n'abandi mu matsinda ariko uko abagabo bagenda babona inyungu abagore bakuye mu mushinga ubu ngo barizera ko mu turere dushyashya uyu mushinga ugiye gukoreramo imyumvire izaba yarahindutse ku bagabo bwana wiragiye anatori niwe ushyira mu bikorwa umushinga wo gufasha abagore bo mu cyaro ayo matungo tuzabaha ntabwo ari inka gusa harimo n'ihene zigera muri magana atandatu ingurube zigera muri magana ane oh, n'inkoko zigera mu bitandatu ngo babone amagi kugira ngo barwanye imirire mibi tayimu niba bayibonye umwana yabonye aho arererwa amazi yaje ko n'amazi muri fazi ya kabiri turatanga ibigega byinshi cya gihe noneho tukabafasha kubona aho bagikoresha noneho binjiza amafaranga kugira ngo umugabo adakomeza kuvuga yuko umugore ntacyo akora iyo kigega cyaje mu rugo umugabo yahise yishima abona yuko nawe abonye amazi hafi uretse n'ayo gukora imirimo yo mu rugo no kuhira inka ariko mbere ntabwo babahaga akanya ko kuza mu matsinda ndetse banataha bagira ati muba mujya hehe uyu mushinga ufasha abagore bo mu cyaro abawutekereje bemeza ko usibye gutuma abagore bakora ku ifaranga uzanongerera agaciro abagore bahabwa mu muryango nyarwanda madamu josephine uwamariya niwe uhagarariye action aid mu rwanda abagore bakora imirimo myinshi ikabavuna ariko idahabwa agaciro harimo kurera abana harimo guteka harimo kuvoma kujya gutashya abafasha babo bakumva ko umugore ari ntacyo akora umugore agakora amasaha arenga cumi n'ane ku munsi umugabo agakora amasaha atagera ku icyenda ariko akumva ko umugore ari ntacyo akora uyu mushinga waje kugaragaza ko buri muntu wese agomba kugira uruhare kumenya ko iyo mirimo ari ingenzi igomba guhabwa agaciro ikubitiro uyu mushinga uzafasha abagore bakennye cyane bakora umurimo w'ubuhinzi ubworozi n'abakora ubucuruzi buciriritse uyu mushinga watewe inkunga mu mafaranga agera kuri miliyoni eshatu z'amayero ni ukuvuga ko abakaba miliyari eshatu mu mafaranga y'u rwanda aya mafaranga yatanzwe n'igihugu cy'ubuhorandi uyu mushinga wo guteza imbere abagore bo mu cyaro bakennye uzafasha abagore bagera ku bihumbi bitandatu bo mu rwanda mu turere dutanu tw'igihugu unafasha abagabo igihumbi uyu mushinga ntugarukira mu rwanda gusa unakorera mu bindi bihugu nka ghana bangladeshi na pakisitani hose hagaragara umubare munini w'abagore bugarijwe n'ubukene asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu rwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumaze iminsi mikeya butanguje igikorwa cyo kugerageza mu kwirinda sida biciye mu gukwiragiza udukingirizo ku bantu mu gisagara cya kigali nka hamwe mu hageramiwe cyane kurusha ahandi n'icyo kiza ibindi twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa iyi kiyosiki igomba gukora nk'umutima kuko umubiri ntujya uhagarara umubiri w'umuntu ntuhagarara mvuga ngo ibice by'umubiri w'umuntu byose nta na kimwe cyemerewe guhagarara n'iyi kiyosiki ikora nk'uko umuntu akora mvuga ngo harimo abakozi bahoraho basimburana amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane uwo ni bwana celestin bigirimana umukozi w'umushinga aids health care foundation ahf mu mpine ushinzwe ibikorwa byo kurwanya sida asobanura ijwi rya amerika uburyo bushya bwo gukwirakwiza udukingirizo ku buntu mu mujyi wa kigali ni mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya sida cyugarije abatari bake free condoms here udukingirizo tw'ubuntu wadusanga hano ngenekereje mu kinyarwanda ni amagambo agaragara ku kazu kabonekamo utwo dukingirizo gahoramo umukozi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane bwana bigirimana wa ahf yabwiye ijwi rya amerika ko gutanga udukingirizo ku buntu biri mu mugambi wo kwegereza serivisi abazikeneye impamvu ni nyinshi ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo uh, twegereze serivisi abaturage ku buryo bwose bworoshye udukingirizo abantu baradukeneye kandi ikigaragara ni uko udukingirizo twaguraga amafaranga menshi duhenda bityo rero mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya sida kugira ngo tuzabashe kuyihashya burundu bisaba yuko serivisi zose zo kurwanya icyorezo cya sida zibasha kumanuka zikegera abaturage ku rwego rworoshye rushoboka kuri ubu mu mujyi wa kigali utu tuzu bafatiramo udukingirizo tw'ubuntu turaboneka ahantu hane hakunze kugaragara icyorezo cya sida ku mibare iri hejuru uyu mukozi wa ahf twaganiriraga imatimba nyamirambo muri uyu mujyi wa kigali twahisemo kuyishyira hano i matimba igice cy'inyamirambo aha kabiri biri mu migina i remera aha gatatu ni i remera muri koridoru aha kane ni kicukiro sodoma impamvu zo guhitamo aho hantu ugereranyije n'impamvu zumvikana ugereranyije n'imikorere y'umujyi nka hano i nyamirambo by'umwihariko i matimba turi ni ahantu hagaragara ubucuruzi bwinshi bw'ingeri zose hagaragara urubyiruko rwinshi rushyushye hagaragara kandi yuko kuri prevalence yaho ku bijyanye na hiv iri hejuru prevalence yaho ni umunani ku ijana by'abaturage bahatuye babana na virusi itera sida muri aka gace turimo iyi ni gahunda yatangiye hagati muri uku kwezi kwa gatanu bigirimana yabwiye ijwi rya amerika ko kuva batangira gukwirakwiza utu dukingirizo bakoresheje amakiyosike ku munsi byibura imatimba aho nyine bakira bari hagati ya magana atanu na magana atanu mirongo itanu naho biri uko hari abagiterwa ipfunwe no kugaragara bagura cyangwa bafata udukingirizo ku buntu uyu we ni ikinyuranyo ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika twari turi gutegura iyi nkuru y'uburyo begereje abantu udukingirizo tw'ubuntu duhuye ugafashe bivuze iki kuri wowe ikikamfatishije icya mbere ni uko ari ukwirinda kandi ku myaka yacu turakubagana cyane usanga ushobora kugira gutya na gutya ni uburyo bwo kwirinda ibibazo byaza utabyiteguye gutera abakobwa n'amada wasanga bakuviriyemo kugufunga usanga si bizanye amacakuri mu miryango ibintu nk'ibyo rero kubifata ntabwo ari ikintu mwumva ko ari ikintu cyane isoni cyangwa se kigira ute bishobotse na buri umwe wese yabikora naho bwana bigirimana wa aids health care foundation agashimangira ko ntawagombye guseta ibirenge mu kwirinda sida ubu rero iyi kiyosike ni bumwe mu buryo bwo kurwanya iryo setabirenge sibyo ni ukugaragaza ko iyo serivisi mu by'ukuri ikenewe kandi ari iy'agaciro ari iyo guhabwa agaciro utakagombye kugira isoni zo kujya gusaba agakingirizo cyangwa se kujya kukagura mu iduka uko ujya kugura icupa ry'urwagwa uko ujya kugura icupa rya byeri uko ujya kugura isukari uko ujya kugura ikiro cy'umuceri ni nako wakagombye kugenda ukavuga uti nkeneye no kurinda umubiri wanjye kugira ngo uzabeho uretse kuba ubu buryo buzafasha bamwe kwirinda icyorezo cya sida hari n'ababonamo izindi nyungu atuye imatimba nyamirambo mu mujyi wa kigali udukingirizo icyo navuga cyo ni uko gusa ngewe mbona ari utuntu twiza cyane ni utuntu twiza cyane kandi turanadufasha mu buzima busanzwe nk'aho umaze gufata utungana iki ni nk'umunani umunani dufite amafaranga magana atandatu ni menshi cyane kabisa ku buryo wanatambuka ukaguramo ikabutura ipantaro umupira ibintu byinshi cyane ubu buryo bwo kwirinda icyorezo cya sida buje busimbura ubundi bwabanje bwasaga n'ubwadohotse ahahurira abantu benshi hahoze uburyo bwo kugura udukingirizo ku bashaka gukora imibonano mpuzabitsina hari ibyuma abantu bashyiragamo amafaranga nk'ikiguzi cy'udukingirizo ubu byahindutse nk'umurimbo bwana yunusa muramira wo muri select by nyamirambo bagikoresha icyo cyuma arasobanura imikorere yacyo
ni ukuvuga ngo ahangaha handitse perezire hano ushyiramo ibiceri bitatu by'ijana ukumva ko kameze ushyiramo icy'ijana kimwe icy'ijana cya kabiri icy'ijana cya gatatu numaze gushyiramo ibiceri uhita ufunga ukagira gutya iyo ufunze ni ukuvuga ngo ibiceri ubundi bijyamo hano noneho peredanse iraza igatirwamo hano umuntu agahita ayifata noneho ushaka kugura iy'ijana ni ahangaha handitse peredanse isanzwe impamvu twayizanye ni ukuvuga ngo harimo nk'umuntu uba yaje kunywera hano ariko wenda akaba afite ahantu yafashe shambure hari igihe aba avuga ati ko nanywereye hano uwabaza n'umuseriveri wanyakiriye nimba icyo gikoresho agifite noneho kugira ngo nze kuza guhita mva hano njya kwiryamira kuri ubu minisiteri y'ubuzima mu rwanda itangaza ko ku rwego rw'igihugu abafite virusi itera sida bari kuri gatatu ku ijana umujyi wa kigali wonyine ari nawe ufite impuzandengo iri hejuru iri kuri gatandatu ku ijana ababishinzwe bateganya ko nyuma yo kubona umusaruro w'ubu buryo bwo gutanga udukingirizo ku buntu i kigali bazakomereza no mu yindi mijyi mito hirya no hino mu gihugu eh kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu gihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ari mu rugendo mu gihugu cy'ubuyapani aho yagiye mu nama y'ibihugu indwi bita G- g7 bikomeye kurusha ibindi mu butunzi ku isi yaboneyeho akaryo ko kugendera igisagara ca hiroshima mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana n'umuhinga mu vy'amategeko mpuzamakungu sixber musanga mfura ari mu gihugu ca finland yatanguye amubaza uko abona urugendo rwa obama mu gisagara ca hiroshima uko ruvuze mu mateka y'isi
urugendo rwa perezida barack obama i hiroshima ni ikimenyetso gikomeye cyane mu mateka ya amerika n'ubuyapani ndetse no mu mateka y'isi kubera ko mu mujyi wa hiroshima hapfuye abantu ibihumbi ijana na mirongo ine mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu ubwo abanyamerika bahateraga ibisasu bya rutura bise bombe atomike wari umwe mu mijyi yari ituwe cyane ku isi muri icyo gihe ku buryo rero abaperezida ba amerika bagiye basura igihugu cy'ubuyapani nk'igihugu babana neza ariko nta n'umwe wigeze ashyira ikirenge cye hiroshima byari nk'umuziro kubera ko nyine abayapani bifuzaga ko iyo ntambwe yabaho ariko abanyamerika bagasanga iyo ntambwe iruhije cyane cyane ko yibutsaga nyine ibyo bakakoze ni ikimenyetso cyiza rero cyo kugira ngo abantu basubize amaso inyuma ndetse gikwiye no kubera ikimenyetso n'abandi bose bakora intambara hirya no hino ibihugu bikora intambara hirya no hino hagapfamo abantu benshi cyane ni byiza ko abo bantu basubiza amaso inyuma maze bakajyayo bagasaba imbabazi igihe bishobotse kugira ngo abaturage b'ibyo bihugu bakomeze kubana mu mahoro bwana musangamfura hari abantu bamwe bumvaga ko perezida obama yagombaga gusaba abayapani n'isi imbabazi mu mwanya wa leta zunze ubumwe za amerika ariko ntiyabikoze ku bwanyu hari icyo bigaragaza kindi birakigaragaza cyane kuba yanagiyeho ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane birumvikana ko abaperezida cumi n'umwe b'abanyamerika ndavuga mbaze mpereye muri kiriya gihe cy'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu kuba nta n'umwe wahakandagiye we akajyayo ni ikintu gikomeye cyane buriya ni ukuvuga ko muri amerika mu byegera bye mu ahantu hose hakomeye buriya hari impaka zijyanye n'icyo kibazo zabaye kugira ngo uratere n'indi ntambwe yo gusaba imbabazi ndibaza ko buriya intambwe ya mbere ubwo itewe intambwe ya kabiri yo gusaba imbabazi buriya izakurikiraho kuko we natanabikora kubera ko ari mu bihe bye bya nyuma mu kazi nk'umuperezida wa amerika natanabikora buriya abandi gahoro gahoro ziriya ntambwe zizaterwa kubera ko intambwe ikomeye yari iyo kugira ngo umuperezida wa amerika akandagire hiroshima aharambike indabyo ku rwibutso mbese anavuga ati ibi bikwiye kutubera inkomanga kugira ngo ikintu gitera ibibazo nk'ibi cyo kuzongera kubaho na rimwe kiriya ni ikintu gikomeye cyane kuba atasabye imbabazi koko abantu benshi bari biteze yuko yasaba imbabazi kikaba ari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ko amerika nayo yahinduye imyumvire mu bintu binyuranye mugasanga se nk'uko perezida obama ndetse n'abandi bamushyigikiye n'abakurikirana hafi politiki y'isi basanga ko uru rugendo iroshima rushobora gutuma koko nk'intwaro za kirimbuzi ibihugu bigishyize imbere intwaro za kirimbuzi bitangira gutekereza kuba byazigabanya byanazica burundu ntabwo nibeshya ko icyo ngicyo bagikora kubera ko ziriya ntwaro ukuntu bagiye bazicura bazi ubumara bwazo ukuntu bukaze bazi ukuntu izo ntwaro nyine ari kirimbuzi bakanga bakazicura ahubwo bakajya bari bari nk'abantu bari mu isiganwa icyo gihe abarusiya n'abanyamerika bari mu isiganwa ryo kugira ngo bagire ibitwaro bikomeye kurusha abandi ndetse ubu n'igihugu cy'ubushinwa nacyo kiri mu bihugu bikomeye cyane muri muri ibyo bintu ntabwo bizatuma izo ntwaro bareka kuzicura kubera ko ubwoba buri gihugu uko gitera imbere ubwoba kiba gifitiye ikindi ubwo bwoba buracyari bwinshi ikindi nanone ibintu byo gucura intwaro ni inganda zikomeye cyane zizana amafaranga menshi cyane ku buryo kenshi kuvuga rero ngo haba impamvu zatuma abantu babivaho burundu burundu ntibyoroshye nk'ubu mu bihugu by'uburayi abakoresha ibyo bita ngo energy nucleaire ni ukuvuga mbese inganda mbese zizana amashanyarazi zubatse mu bintu byakozwemo n'ibyo ngibyo byatumye nyine mu byo bakoresheje bakora icyo gisasu cya rutura muri ibyo bintu by'ubumara ibihugu byo mu burayi hafi ya byose bikoresha amashanyarazi aturuka muri ibyo bintu kandi biracyakomeza kubyubaka baracyabyubaka baracyabyubaka ni ukuvuga rero ko biriya bintu bizana amafaranga kandi ukurikiranye imibereho y'ibihugu byo mu burayi na amerika ifaranga niryo ribategeka ntabwo rero umuntu yavuga ngo imbere y'ifaranga ibyo bintu bashobora kubitekereza ndakurahiye ndabashimiye cyane Eh, bwana sixperi musangamfura ni impuguke mu by'amateka tuvuganye ari muri finland ye murakoze cyane
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda wishyura ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro twari twateguriye kuri iyi saha bigiye kurangira amara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije barack obama yabaye perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika ari mu mabanga yiwe agendeye igisagara ca hiroshima ivyo vyabaye uno munsi ku wa gatanu hiroshima ni igisagara aho indege y'abanyamerika yakororeye bomba atomic ya mbere ku isi ku itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu mu minsi ya nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose perezida obama avuga ko haheze imyaka mirongo irindwi n'ibiri mu gitondo c'umunsi aho ijuru ryari rimeze neza urupfu rwiha inkumbi mu gisagara ca hiroshima ruvuye mu kirere umuriro warahoneje abantu mu gisagara cya hiroshima avuga ko ibyabaye byerekana ko abantu bafise uburyo bwo guhonya abandi kazim umunyeshuri w'umunyanigeriya yakubiswe icyuma mu bumanuko bw'igihugu cy'ubuhindi ku munsi wa kane ibyo bibaye indwi imwe inyuma y'uko umunyeshuri w'umunyekongo akubiswe gushika hapfa ku mugwa mukuru new delhi kazim umunyeshuri w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yiga ku ishuri kaminuza nizam college izina ryiwe rya nyuma ritatangajwe yakubiswe eh, n'umubanyi inyuma y'uko bateranye amajambo ku byerekeye ikibanza cyo guhagarikamwo imodoka sentare mu gihugu cya uganda yaciriwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose abantu batanu ku bitero by'amabombe bagize mu bibanza bibiri abantu ariko barorereramo igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru na rugby ku mugwa mukuru wa uganda kampala ibyo bitero byahitanye abantu mirongo irindwi na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa afurika y'epfo i johannesburg niho hashikirizwa ku mugaragaro amafaranga yerekeye umurage wa nelson mandela ni nyuma y'imyaka itatu yitavye imana nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mu kurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.